radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda ni kuri mirongo inani n'umunani ibice icyenda fm ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyewe akadomo komu urubuga musanga ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma uko niko byari bimeze mu marembo y'umujyi wa goma mu ijoro ryakeye hari hakomeje intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu intambara abaturage bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bakomeje guhungira mu rwanda ari benshi mu gihe abo mu rwanda nabo bavuze ko ibisasu byatangiye kugwa mu ngo zabo ni imana iraturengera n'ubu si twakerekeraye ariko abaturage bose barwaye ahamuka rwose uri kureba kuntu abantu bahagaze babaye bo nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu urabona imirimo yahagaze abantu bose bafite ihungabana muri muri bo mbese ndabikorwa uri kubona biri kugenda aba ni bamwe mu baturiye umupaka wa kongo hagati aho inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yari iteranye huti huti kuganira kuri iki kibazo naho amasezerano hagati ya israel n'umutwe wa hamas yajemo igitotsi israel yarayiyanze ko abanyapalestine bahunguka binjira mu ntara ya gaza isaba ko ibyo yumvikanye n'umutwe wa hamas byabanza kubahirizwa amakuru arambuye ni mu kanya gato nyuma y'uko repubulika ya demokarasi ya kongo icanye umubano n'u rwanda mu mpera z'icyumweru inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu kongo ivuga ko zishyigikiwe n'u rwanda zikomeje guhangana n'iza leta hafi y'umujyi wa goma wo mu burasirazuba bw'igihugu iyi ntambara imaze guhitana ingabo cumi n'eshatu mpuzamahanga zaje gucunga amahoro n'abasirikare b'amahanga baje gushyigikira kongo imaze kandi gukura mu byabo abasivili babarwa mu bihumbi mu byumweru bishize ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu zigaruriye igice cy'ubutaka bwa kongo gikikije umupaka wayo n'u rwanda ari nako zigenda zisatira umujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru uyu mujyi utuwe n'abagera kuri miliyoni ebyiri ni izingiro ry'ibikorwa by'abacunga umutekano n'abatanga imfashanyo ku baturage bari mu kaga muri ako gace inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yimuye huti huti inama yayo yagombaga kuba uyu munsi iyishyira ejo ku cyumweru ku mugoroba wo ku wa gatandatu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya kongo yatangaje ko icanye umubano n'u rwanda ihamagaje abadiporomate bayo bose bariyo mu gitondo cy'ejo ku cyumweru urusaku rw'amasasu y'imbunda nto n'inini rwumvikanye hafi y'umujyi wa goma mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u rwanda na kongo ku wa gatandatu ingabo za m makumyabiri na gatatu zavuze ko zatsinzwe igitero cy'ingabo zishyize hamwe gufasha leta ya kongo harimo n'iza onu ndetse n'iz'umuryango wa sadaka abasirikare babiri bakomoka mu gihugu cya afurika y'epfo baguye muri iyi ntambara ku wa gatanu undi umwe ukomoka muri Uruguay agwa muri iyo mirwano nanone ku wa gatandatu nk'uko umukozi wa onu yabitangarije ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press abandi basirikare batatu bakomoka muri malawi nabo baguye mu burasirazuba bwa kongo nk'uko byemezwa na onu minisiteri y'ingabo muri afurika y'epfo nayo yatangaje ko abasirikare bayo barindwi bamaze kugwa muri iyi ntambara umutwe wa m makumyabiri na gatatu wasohoye itangazo ejo uvuga ko ikirere cyo hejuru y'umujyi wa goma kuva ubu gifunze iryo tangazo rirashinja ingabo zishyigikiye leta ya kongo gukoresha iki kibuga kwakira no gukwirakwiza intwaro m makumyabiri na gatatu yasabye ingabo z'amahanga zirimo iza sadak n'uburundi n'abacansho bashyigikiye kongo guhagarika ibikorwa byose bakava ku butaka bwa kongo impuguke z'umuryango w'abibumbye zirashinja u rwanda gushyigikira inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zigometse ku butegetsi bwa kongo ariko u rwanda rurabihakana umuryango w'abibumbye uragereranya ko ingabo z'u rwanda ziri muri kongo zishobora kuba zigera ku bihumbi bine hagati aho inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yagombaga guterana uyu munsi yarayiteranye ikitaraganya i new york ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye kuganira ku kibazo cy'intambara muri iyi nama impande zombi zongeye kwitana ba mwana kuri nyirabayazana w'intambara n'imvano yayo uwateye ipfuba ry'amasezerano yo muri angola n'uburyo buri ruhande rurimo kuyitwaramo cyane cyane ku byerekeye kurengera cyangwa guhutaza abaturage kimwe mu bishyashya byumvikanye muri iyi nama ni uko bimwe mu bihugu bikomeye birimo uburusiya na pakisitani bivuga ko imvano nyamukuru y'intambara ari amabuye y'agaciro acukurwa mu gace kaberamo intambara aho kugaruka ku mpamvu zikunze kuvugwa kuba arizo nyurabayazana wayo abanyepalesitina barwa mu bihumbi ejo ku cyumweru bari bategereje mu mihanda ifunze mu ntara ya gaza bategereje gutahuka mu majyaruguru y'iyo ntara barimo bashinja israel kwica amasezerano yanga gufungura aho bagomba kwambukira bataha nyuma y'umunsi umwe impande zombi zihererekanyije bwa kabiri abafashwe bugwate na buri ruhande uku kudindira birerekana ko hashobora kuvuka ikibazo mu gukomeza kubahiriza amasezerano izi mpande zombi zimaze igihe kirekire zihanganye zagiranye hagati mu ntara ya gaza imirongo y'abaturage yari itegereje ku muhanda nyabagendwa werekeza mu majyaruguru bamwe bagendaga n'amaguru abandi bagenda n'imodoka nk'uko byemezwa n'ababibonye amasezerano amerika yari ishyigikiye yasinywe n'umutwe wa hamas bahujwe na misiri na katare yavugaga ko isirayeli yizemerera abanyepalesitine bakuwe mu ngo zabo mu majyaruguru y'intara ya gaza gutahuka ariko israel iravuga ko hamas itatanze urutonde ruriho abanyayisirayeli yafashe bugwate cyangwa ngo itange albert yehud umunyayisirayeli kazi yafashe mu gitero cy'itariki ndwi z'ukwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu bityo israel ikavuga ko hamas yishe amasezerano kubera iyo mpamvu yavuze ko nayo idakozwa gukingura amarembo yinjira mu ntara ya gaza mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mu dusange kuri radiyo yacu viwe amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu mujyi wa goma aho intambara hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo bikomeje intambara ikomeye yarayibereye hafi y'agace k'umupaka wa Kongo n'u Rwanda mu marembo y'umujyi wa Goma abaturage benshi barahunga nk'uko umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera yabibonye
mu masaha ya mu gitondo kare kuri iki cyumweru nibwo amasasu na za bombe byumvikanye bombe byumvikanye cyane muri teritwari ya Nyiragongo hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ahazwi nka Borne 13 ku mupaka neza Kongo ihuriraho n'u Rwanda amasoko ya FARDC yemeza neza ko abarwanyi ba M23 bashatse kwinjira mu mujyi wa Goma banyuriye muri groupe ya Munigi ibarizwa muri sheferi ya Buku mu teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri parike y'Ibirunga ku mpande zihuza ibihugu byombi ubu ubusanzwe kuri aka gace habarizwa umubare munini w'abaturage ku ruhande rwa Kongo byatumye bahunga berekeza mu mujyi wa Goma abahunga cyane biganjemo impunzi zari zisanzwe zicumbikiwe mu nkambi ya Kanyarucinya na Don Bosco ubusanzwe zegereye aho ibi bisasu byaturikiraga aba banyekongo nabo bavuga ko batinya cyane kuko aribo bagerwaho n'ingaruka zo guturika kw'ibisasu mu bihe nk'ibi by'intambara ibi bikurikirwa n'uko andi masoko yemeza ko ibisasu bibiri byaturikiye mu nkambi ya Rusayo bigahitana abaturage bahunze n'abandi bagakomereka ariko kugeza ubu umubare utaramenyekana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kuva mu gitondo ibikorwa bitandukanye byari byahagaritswe ubuyobozi bw'ikibuga bwasabye abakozi baho gutaha ibi niko byari bimeze muri karitsiye zegereye ikibuga cy'indege aho abaturage batangiye kuvamo berekeza mu zindi karitsiye zigaragaramo umutekano cyane muri komine ya Goma urugero nko mu mujyi rwagati muri karitsiye ya Birere kugeza mu masaha y'igicamunsi urujya n'uruza rw'abantu rwagabanyutse ku buryo bugaragarira amaso cyane ko n'ibikorwa byose bisanzwe bihakorerwa bitabaye aka gace gakora ku kibuga cy'indege kazwiho cyane kuba ariko gakora ubucuruzi bwinshi kurusha ahandi mu mujyi kuri iki cyumweru amaduka hafi ya yose yari afunze tukihagera abaturage bamwe twahasanze wabonaga ko buri wese yacaga ukwe aba berekezaga muri karitsiye za katindo mabanga sud ndosho na keshero ahari umutekano ugereranyije tukihava twerekeje ku mupaka muto uhuza kongo n'u rwanda petite barriere naho bitewe n'urufaya rw'amasasu ndetse na za bombe byumvikanaga cyane ibikorwa byari byahagaze naho mu burengerazuba bw'umujyi wa goma ahazwi nka mugunga lac vert kasengesi kasengesi nzulo na mubambiro naho urufaya rw'amasasu ruterwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23 rwumvikanaga kugeza ku y'igicamunsi mu masaha yo kuri uyu mugoroba muri karitsiye zitandukanye zo mu mujyi wa Goma wabonaga ibikorwa bimwe na bimwe birimo gukorwa ariko ubwoba ari bwinshi cyane ku munsi wose waranzwe n'imirwano yakomeje kumvikana igisirikare cya Congo FARDC kibinyujije mu itangazo ryacyo cyatangaje ko muri iyo mirwano umutwe wa M23 wateye ibisasu byawo mu nkambi y'ingabo z'umuryango w'abibumbye hakangirika bimwe mu bikoresho byazo ikindi cyate biteye abaturage icyoba gikomeye ni uburyo UNESCO yatangaje ko kubera impamvu z'umutekano w'abakozi bawo yimuye by'agateganyo ibiro byayo ikabivana mu mujyi wa Goma UNESCO ku ruhande rwayo yumvikanisha ko ibyo ari mu rwego rwo kurinda ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kugwirira abakozi bayo muri quartier ya Himbi na Le Volcan zisanzwe zibarizwamo ibiro bitandukanye by'amashyami ya UNESCO kugeza ubu abaturage ubona bafite igihunga ubona ko ibikorwa byose byahagaze uretse UNESCO ibihugu bitandukanye byo ku migabane y'u Burayi byahamagariye abaturage babo kuba basohotse muri Kongo cyane muri ibi bihe umutekano utameze neza muri iki gihugu gusa guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru komiseri Ekukali Pop Romuald kuri uyu wa gatandatu nyuma y'inama yahuje abagize akanama k'umutekano k'intara ya Kivu ya ruguru yijeje abaturage bo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ko batagomba kugira ubwoba kandi ko ingabo za FARDC zihagaze neza ku rugamba Donc nous sommes là.
turi ahangaha cyane rwose kandi ntabwo twigeze duhunga turasaba abaturage bose bo mu mujyi wa goma kugirira icyizere ingabo za leta kuko zirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano urambye ugaruke muri aka gace ndetse no gushakisha ko ibikorwa byose byakomeza gukorwa neza nta kibazo ingabo za leta zirimo gucungera umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu niyo mpamvu rero mugomba kuzigirira icyizere Jimmy Shukrani Bakomera ijwi rya Amerika igoma
arakoze jimmy shukran bakomera nk'uko rero tumaze kubibabwira abaturage batari bake batangiye guhungira mu rwanda ubwo bambukaga umupaka w'i rubavu basanze mugenzi wacu gloria tuyishime ahari abenshi muri bo bari bitwaje ibikapu abandi bahetse abana abandi nabo bafite ibyo kurya mu mifuka mito n'iminini abandi nabo bambukaga mu mamodoka imizigo yabo izirikiye hejuru yazo kuri iki cyumweru nta bantu bambukaga bagana igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko byari bisanzwe ahubwo babonaga bavayo gusa izi mpunzi zacaga ku mupaka munini wa garandi bariyeri ku mupaka muto wa petite bariyeri ho nta bahunga bigeze bahagarara uku ni nako inzego z'umutekano ziganjemo abasirikare n'abapolisi bari mu mihanda minini mito y'akarere ka rubavu bamwe bagenda ku mirongo igororotse abandi nabo bagenda n'imodoka ijwi ry'amerika yaganirije bamwe mu bahungaga imirwano bari baturutse mu mujyi wa goma abo twaganiriye nabo bose ntibifuje gutangaza imyirondoro yabo uyu ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'umunani aratubwira impamvu ye yo guhunga icyumweru cyose kirashize twumva amasasu menshi umutekano wacu ntabwo wifashe neza na gato rero naje hano mu rwanda guhera ku wa kane ntegereje ko umutekano waba mwiza ariko ntibyakunze
Thursday. Yes. Yeah, like, that's like two days, two, two days ago. And ever since I've been here in Gisenyi, waiting for things to get better.
uyu mukobwa waganiriye n'ishuri ry'amerika avuga ko iwabo yashoboraga kubona uko akora bitandukanye n'aho ari ubu I live in Goma, I work there, so everything I can do.
nabagikoma anything.
ni naho nakoreraga ariko ndi mu rwanda aho nta na kimwe ndi gukora usibye gutegereza ubu ndi kubana n'inshuti yanjye yanshumbikiye ariko sinizeye ko abandi babonye aho kuba I'm not- Like, I'm not sure. They all have families or friends decide, so I don't know.
uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine nawe twahuriye ku mupaka munini uhuza u rwanda na kongo ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo
buze kubera impamvu z'umutekano kubera ko tutizeye umutekano wacu igoma twagize ubwoko kuko tutazi icyaba mu masaha ari imbere
yongeraho ko we yizeye ko umutekano wo mu gihugu cye uzaba amahoro agasubirayo nubwo abona ko ingoma zahinduye imirishyo
twizeye ko umutekano wajya mu buryo ariko ubu noneho ntabwo twabihamya ariko turaba tureba aho bigana nubwo bisa n'ibigoye cyane ubu ntituzi igikurikira ariko twizeye ibyiza
abandi baturage twaganiriye twahuye bava mu mujyi wa goma bumvikanisha ko bari mu rujijo rw'ibirimo kuba aho batuye bamwe muri bo nta gahunda bafite yo kugaruka mu gihugu cyabo mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi tunaenda kwanza tuone gisi wata, nani watamaliza fa vita, shi tunarudia tubaye turebye aho bigana ariko intambara zikomeje twagumaho twahungiye kuko tuhafite imiryango mama mafamiye ateko bukaba kuri aba banyekongo bari guhungira mu rwanda leta y'u rwanda yagize icyo ivuga umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi bwihuse minema bwana habinshuti filibert yaganirije ijwi rya amerika yavuze ko u rwanda rwiteguye kwakira impunzi z'abanyekongo twitegura byo turiteguye kubera ko nta nubwo ari bishyashya aba bantu batangiye guhunga muri bibiri na makumyabiri na kabiri Eh, igihari wenda ni uko basha- bashobora ku- guhunga umubare munini kurushaho urenze uwo dusanzwe twakira kuko muri iyi myaka ishize buri munsi bara- ba- baraza imibare mito mito yatumye kugeza uyu munsi tuba tumaze kwakira ibihumbi cumi na bine birenga Ah, ariko ubu ngubu kubera kubera wenda ikibazo cy'umutekano uri mu hakurya y'umupaka niho tuvuga ko dushobora kwitegura kuba twakwakira ah, benshi barushijeho Ah, ubu rero ni ni- ni ukwitegura nk'uko bisanzwe Eh, kugira ngo nibaramuka hari- hari aba- hari abambutse bahunga basaba ubuhungiro ah, tube du- twiteguye kwakira no kubafasha nk'abantu ba- bakeneye umutekano u rwanda ruvuga ko nta kibazo rufite cyo gukomeza gucumbikiriza impunzi mu gihe imirwano inakomeje by'igihe kirekire Eh, abana kubwira gaswakire kwa bibiri na makumyabiri na kabiri bagiye kumara imyaka itatu hari abandi bamaze ba- ba- baje muri bibiri na cumi na kabiri bagiye kumara ubwo imyaka cumi na hari n'abagiye- n'abagiye kurenza imyaka makumyabiri iyo umuntu asabye ubuhunzi eh, ntabwo umubwira ngo ndakwirukanye iyo bamuhaye ubuhungiro iyo aho eh, icyo yahunze cya- cyarangiye niwe ufata umwanzuro ku bushake agasubira ah, agasubira mu bye aho a- a- atuye aho akomoka naho rero ni kimwe ntabwo wavuga ngo bizagenda gutya cyangwa se bimeze gutya mu bikorwa by'ubutabazi ni ugufasha umuntu uguhungiyeho harimo n'abo- n'abajyaga batabarwa wenda nka biriya by'ibirunga bakamara iminsi itatu ine ibyumweru bibiri bagasubirayo kugeza ubu mu karere ka rubavu harabarirwa amasite atatu yiteguriwe kwakiriza impunzi z'abanyekongo harimo site ya rugerero gusa leta y'u rwanda kugeza ubwo twarangizaga gutegura iyi nkuru ivuga ko yari itarakira umuntu n'umwe usaba ubuhungiro gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu urakoze gloria tuyishime abo rero ni abaturage bambuka bava muri kongo bahunga intambara ibera muri icyo gihugu ariko kandi no mu rwanda si shyashya kuko icyo bani cyose ku batuye mu karere ka rubavu mu bice bihana imbibe n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ibyo biraterwa n'amasasu yatangiye kugwa mu ngo zabo umva uko umunyamakuru eric bagira ubusa yabibonye mu mirenge ya cyanzarwe na rubavu mu tugari twa buhaza na busigari byegereye igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka rubavu byiriwe byumvikanamo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje byarasirwaga muri kongo mu ngo zimwe z'abaturage b'akagari ka busigari umurenge wa cyanzarwe batweretse aho isasu bemeza ko ryapfumuye inzu y'umwe mu baturage ni isasu bavuze ko ryakuweho n'ubuyobozi bw'akagari ariko ntitwabashije kububona ngo buritwereke twewe twari turi hano tugiye kumva twumva amasasu bari kuvuga cyane twari duhagaze hariya riraturenga rigwa hariya twari turi kuyumva nk'uko turi kubyumva gari gari hano mu- hirya nko mu rutagara numvishije mfite ubwoba kuko ntabwo numvaga ko byaba biri nka kure kugira ngo bingereho hano urakurikiza biki urahunga biragenda bite yewe nahunga se ngahungira hehe twabuze uko tubigenza twabonye gaje ari menshi ndari rimwe gusa ni menshi bari kohereza umwe murahunga murakurikiza biki turahunga tuje he ni imana iraturengera n'usi twakerekerayo ariko abaturage bose bagwaye ahamuka rwose uri kureba kundu abantu bahagaze babaye mbo nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu urabona imirimo yahagaze abantu bose bafite ihungabana muri muri bo mbese ndabikogwa uri kubona biri kugenda murahunga biragenda bite mbo guhunga byo bishobora kudashoboka turindiriye wenda ko twabona ko byakemuka naho guhunga aho ndago guhunga turi kubona birimo hari umuturage watweretse amasasu abiri yari yafotoye ayafite amashusho yayo muri telefone icyakora ntitwabashije kugenzura niba iyo foto ari umwimerere hari kandi umurima w'intabire abaturage batweretse ko haguye igisasu cya bombe muri cyanzarwe cyinjira mu butaka ariko nticyaturika aho bari bahashinze agati kariho agatambaro k'umutuku bategereje ko inzego zibishinzwe ziza kugenzura ibyacyo nyamara hafi aho abaturage baba batembera baganira basa naho ntacyo bitayeho bavuga ko umwuka nk'uyu bawumenyereye
twabuze uko tubigenza none se ko muri mu gace kari kumvikanamo ibisasu
twabuze aho duhungira ndano haguye hatatu rimwe kamwe kaguye umu narariguye hariya riragera ko utagenda ndi ha- ku muhanda kubera mu rugo naha ndi ku muhanda mbona abantu baraje ngo niho riguye none kuri muri iyi zone kandi twumva ibintu bitameze neza none ko nduye hariya ubwo nyine turarindira ibyo imana irakora nibiba bigeze no twiruke ndakunda ibyagenda mu ngendo twakoze mu minota igera muri mirongo ine twamaze mu murenge wa rubavu twicaye ahitegeye ubutaka bwa kongo bwaberagaho intambara byari bigoye kumva urwamo rw'imbunda n'amasasu ruceceka ahagana mu masaha ya saa tanu n'igice z'igitondo umupaka muto uzwi nka petite bariyeri uhuza u rwanda na kongo wari ufunze ijwi ry'amerika ntiryabashije kumenya niba ugufungwa k'uyu mupaka urangwa n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu ku kigero cyo hejuru ryumvikanyweho ku bihugu byombi amakuru akavuga ko uyu mupaka wafunzwe kubera ikibazo cy'umutekano muke kiri kurushaho kuwusatira joseph kirangirire ni umunyarwanda utuye i Goma twakubitanye saa cyenda n'igice inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zimukumira kunyura kuri uyu mupaka iyo bibaye kuko n'umubwiriza butumwa ngewe numva amahoro y'umutima wanjye arimo gusa kandi nizeye imana yanjye gusa yuko ishobora kuhandindira ikangira umutekano nuko mpabaye mbese ariko iyo batakubwira ko umutekano utameze neza wari gukomeza
ahangaha niho babimbwiye kuri imigirasiyo bavuga bati umutekano ntabwo umeze neza bati uretse apremedi urebe ko nyine ibigo biri bigende nuko nguko biba bimeze ariko njyewe mfite ukwizera ku mana gusa yuko ishobora kuhandindira kandi yahindiriye mu bihe byose byashize aha kandi ku gisenyi biboneka ko umutekano wakajijwe mu buryo budasanzwe mbere ya saa sita kuri buri muhanda winjira muri karitsiye z'umujyi hari hashyizwe abapolisi bafite imbunda bigaragara ko baryamiye amajanja ni nacyo kimwe no mu bice byegereye ahabera intambara hagaragara abasirikare bo mu ngabo z'u rwanda rdf kugeza ubu kandi hari itangazo ry'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu rivuga ko ingendo zo mu kirere cya goma zifunze kuva ryasohoka ijwi rya amerika yabonye indege zigera muri eshatu zagurutse ziva ku kibuga cy'indege cya goma eh bagira ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino duhere mu burundi ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu bakobwa iri mu myitozo yo kwitegura imikino y'igikombe cy'afurika desire hatunga imana byifashe bite itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze niho habitombora ikayiro ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu uburundi bwatomboye igihugu cya burkina faso olivier niyungeko yashikanye abahungu mu nkino za nyuma z'igikombe cya afurika makumyabiri na cumi n'icyenda niwe amenyereza abo bigeme intumbero yiwe nk'uko yabibwiye ijwi ry'amerika ni ugushikana uwo mugwi w'abigeme mu nkino za nyuma kugira abishike ko avuga ko bisaba ukwitanga kudasanzwe ku bakinnyi no kubamenyereza ari nacyo gituma bahisemo gutanga imyimenyerezo hakiri kare amakosa twakoze twarayabonye muga menshi yari ama experience nicyo gituma ubu turiko turategura ingene dushobora gukenyera uko dushoboye kose kuko muri abo turafise abaprofesiyoneri benshi kugira hariyo akarusho bazoba batuzaniye nayo ahandi ni ukwitegura nyine bikomeye nicyo gituma twatumye ko abakinnyi hakiri kare kugira dutangure imyimenyerezo bamenyerane hanyuma dushobore gukinira urwo rukino turabe ko dushobora kurutsinda mwibaze rero ko bizogenda neza kuko turabwira nabo bakinnyi kugira bitegure mu mitwe ndabwira nyine ingene twahushije ubwa mbere ubu ko dushobora gukora igishoboka cyose kugira dushobore kuronka iyo karifikasiyo olivier niyungeko avuga ko bazokwifashisha abakinnyi babishoboye aho bari hose atari n'umwe asigaye inyuma mu bo yatumye ko bakina hanze y'u Burundi abenshi bakina mu rwanda mu migwi ya polisi na Rayon Sport tutibagiye umusatirizi kabuhariwe Sandrine niyo nkuru akina muri Misiri mu mugwi wa FC Masa n'abandi bigeme babiri bakina muri Tanzania mu migwi ya Simba Queens na Fountain Gate uwo mumenyereza akizera ko abo bakinyi babigize umwuga bafatikanije n'abari mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bashobora gushika ku ntumbero yabo yo kwitabira inkino za nyuma za afurika za mikoro yabo hanze arakenewe rwose kuko baba bafite egisperiyanse bamenyera amahiganwa kandi bari porofesiyono bakaba ari akazi kabo cyo tuma mvuga ntitubaronse yabara amahirwe ya mbere akomeye hanyuma amatwi asumira bajya bakina hanze nk'ujyaho muri swisi umengo yarabihagaritse abandi n'amakuru yabonse mvuga ngo manohoza kugira ndabe ko botuzanira akarusho mu gihugu cyacu nserukiragihugu iri n'ahazwe berize ni cyegera cya olivier niyungeko kiretse kumwunganira mu bijyanye n'ubuhinga uwo mukenyezi yabwiye ijwi ry'amerika ko hari ibindi byinshi akora kugira abo bigeme bashobore kubaho bisanzuye dufasha abo bakinnyi kwisanzura hari igihe usanga umwana w'umukobwa afite ibibazo swatsi arwaye uwo munsi ugasanga yabyifashemo nabi mu kibuga swatsi mu mutwe ntihameze neza muhira hari ingorane hari ikibazo rero ugasha usanga mu kibuga ntariko arabyifatamwo uko wowe wabishaka nk'umumenyereza rero nk'umukenyezi mba ndi hajya bajya abana b'abakobwa biraborohera kubwira umukenyezi cyangwa uwundi mwigeme ingorane afise nimba agwaye igituma atari ameze neza mu kibuga biroroshye kwisanzura ku mwigeme cyangwa umukenyezi mugenzi we kuruta uko yo kwisanzura ku mumenyereza w'umugabo kubera uburundi na burkina faso ibyo bihugu ata kibuga cyemewe bifise kugira byakire inkino mpuzamakungu inkino zibiri zizobihuza zizobera muri mari urukino rwa mbere biteganijwe ko ruba igenekezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri ubwo gusubiriza nabwo ruba itariki mirongo ibiri na zitandatu z'uko kwezi nyene inkino za nyuma bitekanijwe ko zizobera mu gihugu cya maroc mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uburundi bwaritabiriye ubwa mbere mu mateka yabwo igikombe cya afurika c'abigeme cabereye muri maroc desire atungimana kigali ijwi rya amerika
amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho bamwe mu bakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare bagaragaza inzitizi ziri mu myiteguro y'isiganwa turu du rwanda mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu iryo siganwa rero rirabura igihe kitageze ku kwezi ngo ritangire jean claude munyandinda mu gihe habura igihe kitageze ku kwezi kugira ngo mu rwanda hatangire isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di rwanda bamwe mu bakurikiranira hafi uyu mukino bafite impungenge z'uko abakinnyi b'abanyarwanda batazitwara neza muri iri rushanwa riri mu masiganwa yo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa afurika impamvu nyamukuru ituma hari abakeka ko u rwanda rushobora kutazitwara neza ni imyiteguro iri ku rwego rwo hasi mu myaka ya vuba itambutse habagaho amarushanwa y'igihugu yari azwi ku izina rya rwanda cycling cup yasimburanaga mu turere dutandukanye tw'u rwanda hanyuma hanyuma umwaka ukazajya kurangira abakinnyi bafite imbaraga zihagije zatuma bashobora guhangana n'abakinnyi b'amahanga muri iki gihe ayo marushanwa yagiye nka nyomberi ahubwo rimwe na rimwe hategurwa amarushanwa yubakiye ku nsanganyamatsiko runaka ifitanye isano n'imiyoborere y'igihugu kandi nayo ntakorwe mu buryo buhoraho moyize mugisha umunyarwanda umwe wenyine washoboye kwegukana agace kamwe rukumbi k'isiganwa turu di rwanda kuva ryazamurwa mu ntera avuga ko kutagira amarushanwa yo gutegura abakinnyi mu buryo buhagije akenshi ariyo ntandaro y'uko bamwe muri bo bikura muri turu di rwanda hagati mu isiganwa kwa bandona muba munsaba ibyo mutampaye ntabwo wamaze amezi abiri atatu nta kompetisiyo nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka akina amakompetisiyo gusa umbwire ngo tuzajyana ndabizi urabizi neza ko hari iminota ya limiti muri kompetisiyo mo hagati wo kugira abaze banyage icyamba ati ukuwemo ibyo ubwanjye ndibwiriza kuko mbona ko ndagera kuri arive ya minota bayinkubise undi mukinnyi usanga umukino w'amagare wararushijeho kuzamba muri iyi myaka ni didier munyaneza avuga ko ikibabaje ari uko iyo hari ushatse kugaragaza ibitagenda ariwe uhinduka ikibazo ikintu kibura buno mu igare ntabwo navuga ngo ni iki kubera ko hari ubwo umuntu abivuga abayobozi bakabifata pasonari kandi ntabwo bikwiye kuba pasonari kuko nabo kino kibazo kirabarenze ni ikibazo ahubwo bagakwiye kwicara akavuga ngo kugira bikemuke biragenda bita ariko twe iyo tubivuze abifata pasonari akumva ko washatse kumwataka kandi nta mpamvu yabyo icyo tugambira ari ukubishyira hamwe uko nimba tubivugiye muri midiya ntibibuke ko nta handi tugomba kubivugira kuko ngewe muri kano kanya uruhare rwo gusubira inyuma umukino w'amagare buri muntu wese ufite aho ahuriye n'igare abifitemo uruhare buri muntu wese haba abakinnyi haba abayobozi haba abashinzwe amatekinike bose babifitemo uruhare aho bigeze kuko byaragiye birakureba byinshi kuko urabivuga bakakwataka pasonari kandi wavuze wowe icyo ubona kandi cyanafasha gusubira inyuma k'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda byatangiye mu myaka itandatu ishize ubwo uwahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu rwanda aimable bayingana yavaga muri izo nshingano mu gihe cy'imiyoborere y'abamusimbuye aribo abdara murenzi waje kwegura na samusoni ndayishimiye uyobora ferwasi muri iki gihe nibwo hagaragaye uruhuri rw'ibibazo muri uyu mukino wari waramaze kwigarurira imitima ya benshi mu banyarwanda muri izo ngoro ingorane z'agatereranzamba twavuga gushyamirana na bamwe mu baterankunga bikarinda bigira no mu manza gutandukana n'inzobere olivier granja wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'isiganwa turu di rwanda kunanirwa kwitabira shampiyona y'isi y'umwaka ushize ku bakinnyi bo ku rwego rwa mbere mu bagabo uburiganya bwatumye bamwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ferwasi batabwa muri yombi kuvanwaho kw'amarushanwa ya rwanda cycling cup n'ibindi iyi sakwe sakwe irimo kuvugwa mu mukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda mu gihe hasigaye amezi umunani gusa kugira ngo u rwanda rwakire shampiyona y'isi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu isiganwa turu di rwanda ry'umwaka rizatangira ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi gutaha kwa kabiri risozwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwezi kwa gatatu rizaba rigizwe n'intera umunani zose hamwe zireshya n'ibirometero magana inani na cumi na bibiri izo ntera za turu du rwanda ya bibiri na makumyabiri na gatanu ni umusogongero bakunze kwita prologue uzazenguruka mu bice bikikije stade amahoro i remera hakaba intera ya rukomo kayonza kigali musanze musanze rubavu rubavu karongi rusizi huye nyanza kigali n'umuzenguruko w'uduce tunyuranye tw'umujyi wa kigali uzatangirira kuri kigali convention center akaba ari naho uzasorezwa jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika gerera umwari kumwe kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ubifuriza amahoro n'amahirwe